muracyateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza ni umwanya w'amakuru dore ingingo z'ingenzi mu burundi komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu cnidh iramagana ibitero bya grenade bimaze iminsi biba umugwi w'igihugu wigenga ujijwe abateka muntu uriyamirije wivuye inyuma ibitero by'iterabwoba byagizwe mu gihugu muri iyi minsi bigasasika inganda uyu ni sixte vinyi nimuraba perezida wa cnidh y'u burundi mu mujyi wa bukavu abaturage bazindukiye mu myigaragambyo basaba loni gushyiraho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwaburanisha abakekwaho ubwicanyi muri kongo mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya nduta muri tanzania abageze mu zabukuru ntibabona ibiribwa bihagije byo kubatunga naho mu rwanda inteko ishinga amategeko yemeje amategeko akuraho komisiyo z'igihugu ziherutse gushyirwa hamwe muri minisiteri nshya y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu amakuru arambuye ni mu kanya gatoya cyane mugume hafi muri kumwe na thomas kamirindi duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi loni iratakamba isaba amadolari miliyoni hafi ijana na mirongo ine yo gufasha byihutirwa abantu miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu bakozweho bikomeye n'amapfa muri kenya eugeni mukankusi aratubwira uko bimeze
biturutse ku mvura yaguye ari nke mu bihe by'ihinga byikurikiranyije ibyo byatumye haba ibibazo bikomeye by'ibura ry'ibiribwa isesengura riheruka ku bijyanye n'ibibazo by'ibiribwa ryagaragaje ko abanyakenya hafi ibihumbi magana atatu mirongo irindwi bakeneye ibiribwa byihutirwa kandi ko abandi miliyoni ebyiri bari mu bibazo bikomeye umuhuzabikorwa wa pamu porogaramu ya onu yita ku biribwa stephen jackson avugira ku ikoranabuhanga rya zoom mu murwa mukuru wa kenya nairobi yavuze ko umubare w'abafite indwara z'imirire mibi urimo kuzamuka vuba avuga ko abana ibihumbi magana ane mirongo itandatu na bitanu n'abagore batwite ibihumbi mirongo icyenda na bitandatu hamwe n'abonsa barwaye indwara zituruka ku mirire mibi aburira ko benshi bashobora kuzahura n'amakuba akomeye batagaburiwe byihutirwa mu ruzinduko yagiriye ku kigo nderabuzima cya wajire mu majyaruguru ya kenya jackson yavuze ko abantu bamubwiye ko hashize umwaka urenga babonye icyitwa imvura guverinoma ya kenya kugeza ubu yabashije gushyira hamwe miliyoni hafi cumi na zirindwi z'amadolari yo gufasha abazahajwe n'amapfa kurusha abandi yanatangaje izindi miliyoni makumyabiri z'amadolari yo gushyira muri ibyo bikorwa cyakora umuhuzabikorwa wa pam jackson avuga ko ayo mafaranga adahagije kandi ko hakenewe imfashanyo y'abaterankunga ku rwego mpuzamahanga iyi nkunga onu irimo gutakambira ubu izafasha kubona ibiribwa n'uburyo bwo kubaho igaburo ryihariye ku bana bakeneye kuvurwa indwara zituruka ku mirire mibi hamwe n'abagore amazi meza imisarane n'ibyangombwa by'isuku kwita ku buzima uburezi mu mashuri n'ibindi byangombwa abanyakenya bakeneye abatanga amafaranga muri oms ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima barimo barotsa igitutu umuyobozi wayo mukuru tedros adenom gebreyesus kugira ngo afate ibyemezo byihutirwa abifatire abakozi be bakekwaho amarorerwa yo gufata abagore ku ngufu muri repubulika ya demokarasi ya kongo fideli niyongabo aratugezaho iyi nkuru abakozi barenga mirongo umunani b'amashyirahamwe ajejwe gutabara icakane muri bo bakoreshwa n'ishyirahamwe OMS baragize uruhara muri ayo marorerwa mu gihe c'ikiza ca Ebola mu buseruko bwa Congo iyo nkuru yatangajwe n'umugwi wigenga ujejwe itohoza ku munsi wa kabiri itohoza uwo mugwi wakoze abapfasoni barenga mirongo itanu bagirije abakozi b'ishyirahamwe OMS n'abayandi mashyirahamwe ko babasavye gukorana imibonano mpuzabitsina kugira babaronse akazi hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri leta zunze ubumwe za amerika nizo zafashe iya mbere ku bihugu biha imfashanyo ikomeye y'amafaranga ishyirahamwe OMS mu gusohora itangazo ku byo biba byiteze kuri iryo shirahamwe no gusaba umuyobozi mukuru waryo Tedros Adhanom Ghebreyesus gufata ingingo mu buryo bwihutirwa abaserukira ibihugu vyo mu burengero bw'isi barerekanye impungenge ku kugena ishyirahamwe wemes ritabyifashemo neza ku bijyanye n'amabi afatiye ku gitsina yakorewe abakenyezi n'abapfasoni muri kongo yamara barafise icyizere ko gebre yesus afise ishaka ryo gutorera inyishu icyo kibazo gikomeye radiyo ijwi rya amerika tukiri muri afurika y'uburengerazuba umukuru w'abasirikare bakoze kudeta muri gineya lieutenant colonel mamadi dumbuya yimitswe uyu munsi nk'umukuru w'igihugu w'inzibacyuho mamadi dumbuya yarahiriye imbere y'urukiko rw'ikirenga rwa gineya saa sita ku isaha ya konakiri byari saa munani ku isaha y'ubujumbura n'i kigali kwimikwa kwe ni umuhango kuko yari amaze hafi ukwezi mu by'ukuri ari we uyobora igihugu ku isonga y'agatsiko kitwa cnrd komite national du rassemblement pour le développement k'abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa perezida alpha conde ku itariki ya gatanu y'ukwa cyenda kurangiye ku wa mbere w'iki cyumweru cnrd yashyizeho itegeko shingiro ry'inzibacyuho rijya mu kigwi cy'itegeko nshinga rivuga ko inzibacyuho izayoborwa na cnrd ubwayo na colonel dumbuya ariwe mukuru wa cnrd perezida wa repubulika umukuru w'igihugu n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu igihe cy'inzibacyuho ntikigenwe ntibizwi igihe amatora azagarurira ubutegetsi bwa gisivili ariko abakuru b'ibihugu bya CEDEAO umuryango w'ubukungu bwa afurika y'uburengerazuba bo barota igitutu cnrd kugira ngo ikoreshe amatora ya perezida wa repubulika n'ay'inteko ishinga amategeko mu mezi atandatu ari imbere bavuga ko bashobora gufatira ibihano abasirikare ba cnrd nibaramuka batabikoze CEDEAO ifite impungenge z'uko yabamo imidugararo nyuma ya kudeta zahiritse ubutegetsi bwa gisivile mu bihugu byayo bibiri mu mwaka umwe rukumbi ni ukuvuga iyo muri gineya niyabaye muri mari mu kwezi kwa gatanu gushize tuvuze mari tugume muri iki gihugu na fidele niyo ngabo kuri iyi mpano y'uburusiya bwayihaye intwaro na kajugujugu enye z'intambara ni mu ntumbero yo gufasha inteko z'ico gihugu mu rugamba rwazo rwo guhangana n'abagwanyi bakorana na leta ya kisilamu na akaida muri urwo rugamba zifatanya n'inteko z'ubufaransa iz'akarere k'uburaya n'iz'ishyirahamwe onu izo ndege za kajugujugu n'ivyo bigwanisho vyatanzwe mu gihe hari icuka kibi hagati ya mari n'ubufaransa bifatiye ku makuru avuga ko ico gihugu gishobora kwakira abacangero b'abarusiya ni mu gihe ubufaransa bufise imigambi yo kugabanya abasirikare babwo ibihumbi bitanu bajejwe igikorwa co kugwanya iterabwoba mu karere ko muri afurika yo mu burengero ubufaransa bwaragerageje kuburizamwo uwo mugambi mu kuvuga ko amasezerano ya mari n'uburusiya ateye kubiri n'igumizwa by'inteko z'ubufaransa muri ico gihugu muri ico gihe umushikiranganji wa mbere wa mali yagirije ubufaransa ko bwahevye igihugu ciwe mu ijambo yashikirije ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye mu ikoraniro rusangi ry'ishirahamwe onu
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ariko rero aho muri hose nimudusange no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube na facebook voa radiyo yacu nyuma y'aka kaziki amakuru y'ibiyaga bigari amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere i bukavu umurwa mukuru w'intara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho abaturage biriwe mu myigaragambyo yo kwamagana amabi y'intambara zabagwiririye mugenzi wacu temistokle mutijima yayikurikiranye aduteguririye inkuru
uyu muhango witabiriwe n'abagera hafi ku bihumbi bitatu wabimburiwe n'igitambo cya misa cyo gusabira ababuriye ubuzima muri ubwo bwicanyi cyabereye muri katedarali yitiriwe umwamikazi w'amahoro mu mujyi wa bukavu musenyeri francois xavier mahoyi rusengo umushumba wa arikidiyosezi ya bukavu wayoboye iki gitambo cya misa yavuze ko batazahwema gusaba ubutabera ku babuze ababo n'abagizweho ingaruka n'ubu bwicanyi nyuma y'igitambo cya misa izindi gahunda zakomereje ku kibuga cy'ishuri rikuru nderabarezi esp mu mujyi wa bukavu aha bamwe mu barokokeye ubwicanyi mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Epfo bagarutse ku nzira y'umusaraba banyuzemo. Asimbi Ago François ni umwe muri abo uyavuga ko abasirikare barimo n'abavugaga ururimi rw'ikinyarwanda babasanze mu rusengero rwo mu cyaro cya abara ho muri teritwari ya fizi bakabamishamo amasasu nyuma urusengero bakarutwika mwenye alikuwa anaimbisha akatupatia moyo wa kusema tuimbe na tuzidi kuomba. Lakini uwaririmbishaga yagerageje kudukomeza atubwira ngo turirimbe ndetse dusenge cyane nyuma y'iminota nk'icumi ariko batangiye kuturasa bacishije imbunda mu madirishya bararasa umwanya munini ubwo ari nako imirambo itemba amaraso ingwira bamaze kurasa abantu bacanye umuriro batwika urusengero rwose rwari rusakaje ibyatsi numvise umuriro natangiye kwinyagambura ndibwira nti reka nkureke mvemo ndebe uko nasohoka ku bw'amahirwe aho nari ndi hari hafi y'umuryango niko kugenda negera urukuta rwo ku muryango aho umuriro wari utaragera hanyuma ndasohoka nicara hanze mu byatsi moto pala haijafika nikakogota nikaikala kutumayani kidogo.
uyavuga ko ku bantu barenga magana abiri na mirongo inani bari muri urwo rusengero barimo nyina umubyara n'abavandimwe be batatu abashoboye kuharokokera ari cumi na barindwi gusa ubuhamya bw'uyu bwakurikiwe n'ubw'abandi bagenzi be bavuga ko barokokeye ubwicanyi nk'ubu bugambiriwe ku basivili mu duce dutandukanye turimo makobora kasika katogota kaniyora n'ahandi hose ho mu ntara ya kivu y'epfo abo bavuga ko benshi mu bagiye bicwa muri ubwo buryo bagiye batabwa mu byobo rusange hafi y'aho biciwe bwinshi muri ubu bwicanyi bwabaye mu ntambara y'inyeshyamba za AFDR yakuye mu butuku ubutegetsi hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu n'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi ndetse n'izayikurikiye zirimo cyane cyane yiswe intambara ya kabiri ya Kongo yari ihuriyemo ibihugu hafi ya byose byo mu karere n'ibyo hanze yako yabaye hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'umunani n'uw'ibihumbi bibiri na gatatu itsinda ry'impuguke za Loni zakoze amaperereza kuri ubu bwicanyi muri raporo yazo yiswe mapping yashyizwe ahagaragara ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi mu bihumbi bibiri na cumi izo zagaragaje ko habaye ibikorwa bikomeye bihungabanya uburenganzira bw'abasivili n'ibyaha byo mu ntambara birenga magana atandatu izo mpuguke zavuze ko bimwe muri ibyo byaha bikomeye ku buryo byemejwe n'urukiko rubifitiye ububasha byavamo ibyaha bya jenoside imyaka isaga makumyabiri nyuma y'ubu bwicanyi ndetse na cumi n'umwe nyuma y'aho iyi raporo isohokeye abagizweho ingaruka nabwo bavuga ko bagitegereje ubutabera
dutekereza ko dukomeje kugaragaza ikibazo dutya ntitwifate mapfubyi haba vuba cyangwa kera ubutabera buzaboneka kuri abo bose bakoze ibyaha muri kongo raporo mapingi iri igikoresho kigaragaza neza ngo ni bande babikoze bakoze iki arumeniya byayifashe imyaka ijana kugira ngo hemerwe jenoside bakorewe n'abanyaturikiya wenda bizadufata igihe nk'icyo cyangwa kiri munsi byashoboka ko hanyuma yacu abana bacu bazakomeza urugamba ubu hashize hafi imyaka mirongo itatu ariko dukomeza gusakuza kugeza tubonye urwo rukiko mpuzamahanga rushobora kuzahera kuri raporo mapingi rukazakomereza amaperereza no ku bindi ihuriro ry'imiryango ya sosiyete sivile y'intara ya kivu y'epfo rivuga ko ibikorwa nk'ibi byo kwibuka bitegurwa mu rwego rwo gukomeza gusaba ko uburenganzira bw'abagizweho ingaruka n'amabi yabaye bwubahirizwa madame nene bintu ni umuhuzabikorwa wungirije w'iryo huriro aharagira ati Kusudi kuwa ni kuomba impamvu y'ibi ni ugusaba uburenganzira kubera ko murabizi ko kuva raporo mapping yashyirwa ahagaragara inyandiko z'imigereka zayo ziriho n'amazina y'abakekwaho gukora buriya bwicanyi ntiziragaragazwa niyo mpamvu dukomeza gusaba ko bagaragazwa loni nishyira ahagaragara iyo migereka kandi hashyirweho urukiko rwihariye ruzaburanisha abo bantu babikoze ku bwa bwana george musongera umudepite mu nteko nshingamategeko ku rwego rw'intara ya kivu y'epfo arasanga ibyaha byakorewe ku butaka bwa Kongo biri no mu bubasha bw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha kuba rwabikurikirana rukabiburanisha no mu gihe hatarashyirwaho urukiko rwihariye muri uyu muhango kimwe no mu yindi yabanje abasirikare b'ibihugu by'amahanga ku isonga u rwanda na uganda bakunze kugarukwaho nk'abagize uruhare runini mu byaha byakorewe mu burasirazuba bwa kongo gusa ku kijyanye n'ibi byaha u rwanda rwakomeje kubihakana ari nako rwamaganira kure raporo mapping yabikozweho mu kiganiro aheruka kugirana na televiziyo france 24 yo mu bufaransa mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka perezida paul kagame yavuze ko iyi raporo yifashishwa n'abavuga ko habayeho jenoside ebyiri avuga ko ari raporo itavugwaho rumwe y'igikoresho cya politiki kandi hari izindi raporo ziyivuguruza temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burasirazuba bwa kongo tuve muri kongo tujye muri tanzania uyu munsi tariki ya mbere y'ukwa cumi loni yawuhariye abageze mu zabukuru ariko uyu munsi uje impunzi z'abarundi batuye mu nkambi ya nduta muri tanzania nyine bugarijwe n'ibibazo bikomeye ntibabona imfashanyo uko bikwiye umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri tanzania james jovin arabiduha neza inkambi ya nduta ituyemwo abageze mu zabukuru barenga gato ibihumbi cumi na bibiri majana atanu mu bitigiri bitangwa na haseri hafi igice cyabo nibo baronswa imfashanyo zikwiye ivyo bigatuma umwidogo mwinshi mu badashikirwa n'izo mfashanyo abatuye mu mazone ari kure y'ibiro nibo kenshi badashikirwa ku mpamvu y'uko baba abanyuma bigatuma bataronswa zimwe mu mfashanyo kubera zihera batararonka bamwe mu bahaye ikiganiro ijwi ry'amerika basaba amashyirahamwe yagenewe gufasha impunzi kwitaho cyane abageze mu zabukuru kubwira babeho neza mu buzima bwo mu buhungiro twebwe mu bisanzwe bazehe twari dukwiye kugira icyubahiro twari dukwiye kugira icyubahiro kuko na twebwe ntitwisazishije nuko urabona bari bakwiye kugira ati badufashe baduhe nk'agafaranga tugure utuntuzi tugure utushogoro urabona ko ndi mutama ngeze mu zabukuru none amashyirahamwe yoraba ko turi bimuga akazaradufasha kimenga hakuru nico nosaba nosaba ya mashirahamwe ukurya urabona tujya nabi urabona ibindi amakara nayo y'ubuzima nayo agenda ameze nabi none ubumva ngaho ubuzima dufitanye dufise hano nupa ibibazo bifise vy'ubutama vyo ngaharumva ndi nyamugenda ko kandi nkaba ndi kimuga mfise ingwara y'inkorora nkarya n'iy'amafyigo izo ngwara zirandembeye ikindi kibazo gihambariye abageze mu zabukuru ibiribwa by'ubwoko bumwe kandi bidahagije baronswa iminsi yose impunzi zironswa ubushaza hamwe n'ifu y'ibigori gusa kubw'iyo mpamvu bisaba yuko bigurira ibyo bakabukanya ukutagira amafaranga nacyo kikaba ikibazo nyamukuru aha turabona mu batama batama izo njya z'ubushaza yatugora rwose ni nko kubaza ubushaza bukoboye hoho oya kwe none rero urumva co mbona bo amashyirahamwe yoza araraba ni ukubera udushaza baradudushaza ntitudukundira kututurya tukaburya bubisi none urumva ivyo vyose rero urumva amashyirahamwe yoraba akazaradufasha turabaze kera twari twaramenyeye kurya akanyama none ntako turya ntaco tufise tukagura nk'uko bari bakwiye kubura bakaduhindurira uduharage none ntatwo ntiturya uduharagi nta gatoke turya nta kumbati turya ubwo bugari nabwo bwaratwankiye bamwe bamwe uco mbona nasaba vyari ivyo dukuguma ngaha nyene ku muhana twizereringaha ntitukibasha kuza gukorera agahera oyaye agafaranga karakenewe mu gihe amakungu arimo guhimbaza umunsi wahariwe abageze mu zabukuru abo batuye mu nkambi ya nduta batera akamo leta ya tanzania yabakiriye haseri hamwe n'amashyirahamwe agenewe gutanga izo mfashanyo kubitaho cyane no kudasobanura mu gutanga imfashanyo dushaka leta ya tanzania tugira icyo idufasha natwe turahagorewe turaduserukiye hano ikibazo mfise nicyo n'abandi bafise icyo kibazo sinabandi agifise jenyine n'abandi baragifise yuwe ni leta ya tanzania boraba uko batugira kweri natwe turahangayitse turagorewe nurumva tuzogira gute nimurabe nyine mutugira ivyo rero twebwe rero nk'icyo twosaba leta ya tanzaniya niyo yomenya ukuntu yoyo irafite ubuwezo bwo gufasha abantu ntitwobafasha uko tukabagenza uko kuko aba bantu barahahamutse ntaco bafise yo irafite ukuntu ifite ti abantu tubafasha uko naho biri uko umuyobozi yashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu ca tanzaniya sudi makibasi mu nama zitandukanye we yama yateye akamo amashyirahamwe gutanga imfashanyo zisabwa ku mpunzi zose batarenze gusobanura kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzaniya james jovini ku bw'ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika noneho tunyarukire mu burundi aho cnidh komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe uburenganzira bwa muntu yamagana ibitero by'amagrenade n'imitego ku mihanda byahitanye abantu barenga icumi bikomeretsa abandi barenga ijana mu gihe cy'ibyumweru bibiri bishize ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ukorera i Kigali mu Rwanda kubw'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu umutekano wasubiye guhungabana bikomeye mu gihugu mu kiganiro sixte vinyine muraba atwara umugwi cnidh yahaye abamenyeshamakuru i bujumbura iruhande yo kubitera ivyatsi yemeje ko abantu basigaye bari mu bwoba budasanzwe batinya ko umwanya uwo ari wo wose bashobora guterwa amagrenade aho boba bateramiye hose bikozwe n'abantu bataramenyekana asaba inzego z'umutekano kurikanura umugwi w'igihugu wigenga ujejwe abatekazina muntu uriyamirije wivuye inyuma ibitero by'iterabwoba byagizwe mu gihugu muri iyi minsi bigasasika inganda mu gisagara ca bujumbura no mu micungararo yaho nka ruziba kamenge carama na gatumba hamwe n'imitego ku mabarabara ya komine mugamba eka n'ahandi intumbero yabo si yindi atari ukuburabuza abenegihugu basanzwe bari mu mahoro n'umutekano umugwi w'igihugu cnidh urasabye ushimitse inzego zijejwe umutekano kongereza uburyo bwo gukingira igihugu n'abenegihugu na cane cane ishire hamwe inguvu n'izindi nzego zo muri aka karere uwo mugwi wikeka ko abakora ubwo bwicanyi ari abanyepolitike bahunze igihugu yamara uwo mugwi ukavuga kandi ko hashobora kuba harimwo no kwihorahorana kubera ubutungane budakora neza uhimiriza abanyepolitike canke abo bose baba bafise ivyo baharanira kubikorana ubwitonzi bakirinda uburyo bwose bwo gukoresha igikenye ngo bihave bisubiza inyuma Burundi mu kugarukana injyane mu bene gihugu ni ukuvuga ko biba kwihorahorana ntibirekuwe n'amategeko umuntu iyo yagiriwe nabi aritura inzego z'ubutungane zikamutunganiriza ako umuntu agerageza kwihora cyangwa kwihanira wenyine ni ukuvuga ko ubutungane budakoze neza ibintu bikurikira biba bibi ubutungane butereza kuba ubw'akarorero kugira ngo dushobore kuba mu mahoro twebwe mu gateka zina muntu dukoze ivyo tujejwe abajejwe umutekano bagakora ivyo bajejwe abajejwe intwaro bagakora ivyo bajejwe turazi yuko n'ivyo vy'ubwicanyi vyohagarara umushikizamanza kizigenza wa repubulika aheruka kudoma urutoki kuri abo banyepolitike umugwi cndh wikeka ko bari nyuma y'ibitero vy'amagrenade cane cane mu gisagara ca bujumbura naho biri uko bamwe mu bagirijwe nk'indongozi z'umugambi msd utavuga rumwe na leta francois nyamoya umunyabanga mukuru wabo yarabihakanye ivyo vyagirije ntaho bifatiye kandi nta nta butungane bw'i burundi bushobora kubona ngo ngo bwagize amatohoza y'ukuri icyo umuntu ashobora kwibaza ni uko hashobora kuba harimo imvo za politiki zo kurondera abantu batavuga rumwe na leta y'u Burundi abantu bose barazi uko ubutungane bw'i Burundi bukora mbere n'umukuru w'igihugu we nyine yakoroye amosozi y'ubwo butungane buteye isoni nta muntu n'umwe rero ashobora kwemera ibintu bivuye mu butungane bene ubu nyamoya co kimwe n'abandi batatu barimo alexis nduhije atwara umugambi msd na marguerite barankitse atwara kandi yashinze ikigo mezo sharomu gifasha imfuvyi uburundi buheruka kubarungikira imitahe mpuzamakungu yo kubafata ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika naryo nyene ririyamiriza ivyo bitero mu itangazo yasohoye musa faki mahamat atwara komisiyo y'ubumwe bwa afurika asaba amakungu gufasha kugira ngo abakora ubwo bugizi bwa nabi abategetsi b'u Burundi bafata ko ari iterabwoba bafatwe babihanigwe Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yagarutse ku cyemezo cy'urwego rw'ubugenzacyaha rw'u Rwanda RIB mu magambo magufi ruherutse gutangaza ko ruzajya rukurikirana abakoresha nabi imbuga za interineti bamwe mu banyamakuru bakorera mu Rwanda bafite impungenge ko bishobora kuzabangamira ubwisanzwe bw'itangazamakuru naho abandi ku rundi ruhande bakabona ko iki gikorwa kizigiye Mutagoma yavuganye n'impande zose na RIB ubwayo iki kiganiro kandi mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri facebook yacu voa radiyo yacu muzongera nanone mugikurikire ku maradiyo yanyu ejo kuwa gatandatu guhera saa kumi kugera saa kumi n'imwe ku masaha yo mu burundi no mu rwanda mu rwanda inteko ishinga amategeko yemeje itegeko rikuraho komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge itorero ry'igihugu n'irindi tegeko rikuraho ikigega cya leta gishinzwe gutera inkunga abarokotse jenoside batishoboye farge mu magambo ahinnye asumita kaboyi aratugezaho iyi nkuru kuri uyu wa gatanu nibwo inteko rusange y'umutwe w'abadepite bateranye mu gihembwe kidasanzwe mu byihutirwaga harimo gutora itegeko rikuraho ibigo bya leta byari bisanzwe bikora inshingano zashyizwe muri minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu bwana bizimana jean damascene uyobora iyi minisiteri yasabye abagize inteko ishinga amategeko kwihutisha gukuraho ibi bigo kugira ngo minisiteri itangire akazi kayo hashingiwe rero ko inshingano za minisiteri nshya zisa n'inshingano z'izindi nzego zisanzweho harimo na farije mu rwego rwo kwirinda kugongana kw'izo nshingano iyi minisiteri nshya izafata inshingano zari iza farije ndagira ngo kandi nanabasabe ko kubera ubwihute tubagaragarije gikeneye gukemurwa mu buryo bwa vuba kugira ngo minisiteri itangire gukora dusaba ko mubyemeye uyu mushinga w'itegeko muhera ko munawemereza muri iyi nteko rusange utanyuze muri komisiyo minisitiri bizimana yasobanuye ko inshingano zakorwaga na farije ndetse n'ibindi bigo byakuweho bizimurirwa muri iyi minisiteri ndetse hagafatwa n'abari abakozi b'ibi bigo nubwo biri uko ariko impungenge ziracyari zose cyane cyane ku bari basanzwe bafashwa na farije aba ni abakecuru bavuganye n'ijwi rya amerika ariko biraduhungabanyije rwose kwivuza bariya abakecuru n'abasaza bafata inkunga y'ingobokamana y'u rwanda mbese tukiri mu gihirahiro kuri radiyo nabyo none ubyanshore none se nzajya mvurwa gute shaho ko nanjye numva byandera none se ko hariho najyaga nivuriza nkajya gufata imiti nkagira gute none urumva atari ikibazo ngize kariya gasabune niho nagakuraga uriya bajyaga bakampa none ubwo rero urumva noneho ko katuba kambayeho mbega muri make n'undi umeze nkanjye sinkubeshye njye nahungabanye rwose tweho n'abadepite bibaza uko bizagenda mu gihe abitaga ku bagenerwabikorwa ba farije baba bagiye muri minisiteri we ni depite nyirabega etari ubu rero nagira ngo minisitiri aduhumare impungenge nyine nk'uko babivuga ko minisiteri izabyitaho twumve ko nta cyiciro kizasigara inyuma mu ngengo y'imari ya farije harimo atanu ku ijana nkagira ngo rero mbaze niba no muri minisiteri iyi atanu ku ijana yamaraga ibyo bikorwa ko bishoboka niba nayo azinjira muri minisiteri gutyo abakozi bashobora kubura imirimo nabyo byagarutsweho n'abagize inteko ishinga amategeko hari abantu basanzwe bitanga cyane muri sererije tumve by'ukuri abangaba abakozi bazasaguka kuko nta bigo byose bose bose bose ntabwo bakwiga muri minisiteri burya abakozi bazasaguka uburyo abantu bazabyitondera ku buryo bakagerageza gufasha abo bakozi minisitiri bizimana yabaza impungenge abibaza ko ubuzima bwabo bushobora kuzajya mu kaga nyuma y'aho ibigo byabafashaga nka farije biviriyeho ibikorwa byose za buri rwego twasuzumye uyu munsi nta na kimwe kizatakara kubera yuko bigiye muri minisiteri n'ibirebana rero n'ibyakorwa n'ikingo ya farije ibi bikorwa nabyo bizakomeza n'amategeko bari bagenewe bazakomeza babihabwe haba mu rwego rw'uburezi mu rwego rw'imibereho mu rwego rw'ubuvuzi ingengo y'imari avuga ko gatanu ku ijana n'ingengo y'imari ya leta yagenerwaga ikigega farije n'ubundi ibikorwa aba bantu bakorerwa ni leta ibikora izabikomeza uko byari bisanzwe bigenda igihindutse gusa ni inyito minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yashyizweho mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hitezwe iki muri siporo n'imikino mu rwanda muri iyi wikendi nibyo umunyamakuru wacu wa siporo mu rwanda jean claude munyandinda atubwira mu mupira w'amaguru kuri iki cyumweru tariki ya gatatu y'ukwezi kwa cumi hazakinwa imikino ibanza kimwe cya kane kirangiza muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri amagaju fc izahura na vision jeunesse nouvelle kuri stade nyamagabe ikipe ya vision fc izahura na heroes fc kuri stade lamitiye ku mumena etoile de l'est izakina na rugende fc kuri stade y'ingoma naho gicumbi fc ikazahura na kirehe fc kuri stade y'igicumbi imikino yo kwishyura iteganyijwe kuwa gatatu y'icyumweru gitaha ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa cumi muri kimwe cya kabiri kirangiza ikipe izaba yakuyemo indi hagati y'amagaju fc na vision jeunesse nouvelle izahura n'izaba yara yarasezereye indi hagati ya Etoile de l'Est na Rugende FC. Ikipe izarokoka hagati ya Vision FC na Heroes FC izahura n'izakomeza hagati ya Gicumbi FC na Kirehe FC. Amakipe abiri azahura ku mukino wa nyuma azaba abonye uburenganzira bwo kuzamuka mu cyiciro cya mbere akazasimbura AS Muhanga na Sunrise yamaze kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Tukiri mu mupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yatangiye imyiteguro y'umukino uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya Uganda kwa kane w'icyumweru gitaha. Uyu mukino uzabera kuri stade ya Kigali Nyamirambo nuwo ku munsi wa gatatu mu matsinda mu rugamba rwo guhatanira amatike yo kuzahagararira Afurika mu gikombe cy'isi kizakinirwa muri Qatar mu mpera z'umwaka utaha. Abakinnyi b'Abanyarwanda bakina hanze y'igihugu bazatangira kugira mu Rwanda ejo bundi ku cyumweru. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
radiyo ijwi ry'amerika nshuti zacu ni jean claude munyandinda udushoreje aya makuru mbashimiye ko mwayakurikiye mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza murakarama radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye